ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu uri kumwe na jeffrey mutagoma ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya Tarcisse Muvunyi wahamijwe ibyaha byo gushishikariza rubanda gukora jenoside mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane yaguye muri Nigeri mu Rwanda kandi ibibazo by'ibura ry'amashanyarazi muri amwe mu mashuri bibangamiye ireme ry'uburezi mu masomo abarimu iyo bigisha bakenera gukora risaci buri byose bikenera umuriro ubwo rero birumvikana ntabwo tugendana n'abandi
Baremo ni umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya rugaragara mu karere ka rutsiro mu burengerazuba bw'u rwanda mu burundi ho turareba uburyo bw'imirire bushobora gukorera abaturage indwara ya diyabete n'ahandi muri afurika intambara ikomeye yumvikanyemo ibisasu bya rutura yabaye i khartoum mu murwa mukuru wa sudani kuri iki cyumweru aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato amakuru tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi intambara ikomeye yumvikanyemo ibisasu bya rutura yabaye Khartoum mu murwa mukuru wa sudani kuri iki cyumweru nk'uko bitangazwa n'abahatuye ni nyuma y'amasaha makumyabiri n'ane y'agahenge kari katanzwe n'impande zishyamiranye muri iyi ntambara imaze amezi abiri ababibonye baravuga ko isibaniro hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi b'umutwe wa rapid support forces ryaranzwe no kurasana hagati y'ingabo zirwanira ku butaka mu duce dutuwe cyane tw'umurwa mukuru Khartoum Bahrain na Omdurman hose hakikije uruzi rwa nile baravuga ko byatangiye guhera saa kumi n'ebyiri za mu gitondo abantu bakabakaba miliyoni ebyiri bamaze gukorwa mu byabo n'iyi ntambara ishobora gukwira mu karere sudani iherereyemo kugeza ubu yiganje mu bice by'umurwa mukuru hakomeje no kuvuga ibikorwa by'ubusahuzi n'urugomo ariko imvururu zitangiye kugera n'ahandi mu gihugu nko mu karere k'uburengerazuba ka darfur kari gasanzwe karibasiwe n'intambara mu myaka ishize abaturage n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu baravuga ko mu karere ka elgeneina ku mupaka sudani hana na chad hatangiye kuvuka intambara amoko afitanye isano n'abarwanyi ba rsf agabwaho ibitero mu mujyi wa johannesburg muri afurika y'epfo humvikanye umushyitsi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru nk'uko bitangazwa n'abakozi b'ikigo cya amerika gikora ubushakashatsi ku byerekeye imitingito iki kigo kiravuga ko uyu mushyitsi wari ku rugero rwa gatanu wabaye saa sita n'igice z'ijoro ku isaha mpuzamahanga gmt kumvikana ku muzenguruko wa kilometero icumi bamwe mu baturage batuye umujyi wa johannesburg batangaje ko bumvise uwo mutingito ikigo crisis makumyabiri na kane gitanga ubujyanama ku byerekeye umutekano no guhangana n'ibibazo bivuka mu bihe bidasanzwe cyatangaje ko nta abyangiritse cyangwa abahitanywe n'uwo mushyitsi
washington ijwi ry'amerika mu burasirazuba bwa ukraine haravugwa intambara ikomeye mu duce twa bahmut na marinka aho bivugwa ko ingabo za ukraine zakumiriye ibitero zagabweho n'iz'uburusiya zishaka kuzitsinsura muri utwo duce ibyo biratangazwa n'umugabo mukuru w'ingabo za ukraine wemeza ko iz'uburusiya zikomeje kuhatakariza abasirikare ariko zikabigira ibanga yavuze ko ingabo z'uburusiya zarashe ibisasu mirongo itandatu na bitandatu zikoresheje indege z'intambara n'ibindi mirongo itatu n'icyenda byo mu bwoko bwa rokete birashishwa imbunda zisanzwe gusa yemeye ko ibyo bisasu byakomerekeje abasivili bigasenya ingo zabo n'amazu akorerwamo n'inzego z'ubutegetsi ku wa gatandatu perezida volodimir zelenski wa ukraine yari yavuze ko icyo gihugu kirimo kwihagararaho no kugaba ibitero ku bo bahanganye mu buryo bukwiriye kandi nyabwo gusa ntabwo yavuze uko bihagaze ku rugamba ari kumwe na minisitiri w'intebe wa canada justin trudeau imbere y'abanyamakuru mu kiganiro cyabereye kivu murwa mukuru zelenski yagize ati abagabo b'ingabo zacu bahagaze neza uze kubitubwirira putin uburusiya buravuga ko ukraine irimo kugaba ibitero bikomeye ariko yananiwe kumenera mu birindiro by'ingabo zabwo ahubwo ikaba yarahakuye inkomere nyinshi minisiteri y'ingabo y'ubwongereza iravuga ko ku wa gatandatu ukraine yegukanye intsinzi mu bitero yagabye mu burasirazuba n'amajyepfo mu gihe cy'amasaha mirongo ine n'umunani itangazamakuru ryigenga ntiremeza niba koko ingabo za ukraine zirimo gutsinsura iz'uburusiya mu birindiro byazo ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mudusange no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri facebook na twitter mudusange kuri arobas voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika tarcisi muvunyi wahamijwe ibyaha byo gushishikariza rubanda gukora jenoside mu rwanda mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane yaguye muri nigeri ni nyuma y'uko ubusabe bwe bwo kujya kwivuriza mu bwongereza budashubijwe nk'uko byatangajwe n'uwamwunganiraga mu mategeko abe jolis yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ko ababanaga na muvunyi bamusanze mu bwiyuhagiriro yapfuye mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane tarisisi muvunyi yari umusirikare mukuru wo ku rwego rwa liyetona koroneri mu ngabo z'u rwanda kuva ariko uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yabaye mu nzu irindiwe umutekano mu gihugu cya tanzania aza kuhava mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe ajyanwa muri nigeri aho yabanaga n'abandi barindwi mu nzu nabo bakatiwe kubera uruhare bagize muri jenoside yari amaze ibyumweru arwaye tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu bamusanze atumva bamutwara mu bitaro kumucisha mu cyuma bareba uko ubwonko bwe bumeze iryo suzuma ntiryarangiye baramusezereye tariki icumi z'ukwezi kwa gatanu nyuma y'iminsi itandatu abe jols umwunganira mu mategeko yasabye umuryango w'abibumbye ko yavurizwa mu bwongereza ariko ntibamusubiza umuryango w'abibumbye ntiwigeze usubiza ubusabe bw'umunyamakuru bwo kugira icyo avuga kuri iki kibazo ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
mu rwanda kandi abarezi bo mu bigo by'amashuri bidafite umuriro w'amashanyarazi baravuga ko babangamiwe n'icyo kibazo abarezi ndetse n'abanyeshuri bavuga ko bibadindiza mu kuzamura ireme ry'uburezi gloria tuyishime yasuye kimwe mu bigo byo mu karere ka rutsiro mu burengerazuba bw'igihugu ategura inkuru ishuri ryisumbuye rya rugaragara riherereye mu karere ka rutsiro mu murenge wa mushonyi rifite abanyeshuri basaga magana atanu na makumyabiri nk'andi mashuri yisumbuye rifite ibyiciro bibiri birimo icya mbere cya tronkome n'icya kabiri kirimo amashami yiganjemo indimi n'ubuvanganzo amateka ndetse n'ubumenyamuntu iyo utembereye kuri iri shuri uhabona inzu zitandukanye zirimo uburiro bw'abanyeshuri ibiro by'abarezi n'izindi ariko muri zo nta muriro w'amashanyarazi zifite yewe n'amapoto yawo ntayobasha kubona haba kuri ryo ndetse no ku mazu y'abaturage arikikije umuyobozi w'iri shuri ntiwandebareyimo asobanura ko iki kibazo aricyo kibadindiza mu iterambere ry'iki gihe mu masomo abarimu iyo bigisha bakenera gukora risaci ubwo byose bikenera umuriro ubwo rero no kwigisha ICT ah, birumvikana ntabwo tugendana n'abandi ni ukuvuga tubikoresha teori muri rusange umwarimu akoresha uburyo afite umuyobozi w'iri shuri kandi yongeraho kuba badafite aya mashanyarazi leta itabashyira mu mubare w'ibigo bihabwa za mudasobwa zo kwigiraho ni imbogamizi kuri bo Eh, aka- asoma igitabo agasobanura agatanga ingero akoresha yenda telefone Eh, imashini ntazo twari twabona zo kwigiraho kubera izo mbogamizi z'umuriro Ah, muri make turi inyuma ugereranyije n'abandi bafite umuriro n'imashini one laptop per child kuri buri mwana urumva nyine hari nk'irushanwa bita scratch iryo turibona mu mazina gusa ntabwo abana bacu barizi natwe ntiturizi competition ijyanye no gukoresha Nizeyimana Anastasi yigisha isomo ry'icyongereza n'itumanaho muri iki kigo cya Rugaragara uyu murezi avuga ko imikoro abana bahabwa batabasha kuyikora kuko uretse kuba badafite amashanyarazi kuri iri shuri no mu miryango yabo ntayo baba bafite nta n'igihe bamwe usanga abaturiye hano hafi bashobora no kuza bagakora etide bakaba bakora nka ekipe bagakora muri ekipe ubu ntabwo baya- bayikorera hano mu ntunza mu kigo ariko haramutse hageze umuriro bashobora benda ari gufata umwanya bakaba bakavuga benda ari nk'abantu baturiye ikigo bakigira nk'itsinda ry'abantu nk'icumi bakaba bashobora gukora etide benda ari nko mu Oya, ibyo birumvikana kubera ko ubundi hari igihe bagera mu rugo cyangwa bahaye nk'umukoro ugasanga baje batawukoze yongeraho ko ibibazo byerekeranye no gukoresha ikoranabuhanga ryo kwandika amanota batari kozwa cyane cyane mu byo ngibyo muri iyo sisiteme baduhaye yo gushyiraho amanota uretse icyo kibazo cy'umuriro ushobora gushyira abarimu bashyira amanota mu ntunza muri kamisi mu buryo bw'ikoranabuhanga ubu basigaye bashyiramo amanota baza kugira ikibazo cyo kugira hari igihe baba basharije mu rugo amatelefone ugasanga umuriro uhise ushira batarangije aho n'umwarimu ubashije kugira yagira imashini yaba agezemo hagati nabyo bigahita bihagarara bitewe no kubura umuriro Nyandayambashe Siteri ni umunyeshuri wiga mu rwunge rw'amashuri rwa Rugaragara yiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye kutagira umuriro w'amashanyarazi ku ishuri no mu rugo ni imbogamizi kuri we kuba tugiye kwiga isite twagakwiye gukoresha kompiyuta hakaba nta muriro guhari nazo ni izindi ngaruka nyine nka nimugoroba umuntu yaba agiye gukora etide akabura umuriro kuba yacana amatara ngo ajye muri etide bikaba ngombwa ko umuntu yatsinda gakuba izakari bizimana ni umuturage wo mu murenge wa mushonyi muri aka karere ka rutsiro umwana we mukuru w'umukobwa yarangirije kuri iki kigo cya rugaragara kuri we ntacyo byamwunguye gusubira mu masomo ni igihe bari ku mashuri yabo naho ubundi kuvuga ngo baragi- ngo bara ku mashuri no mu rugo naho kuvuga ngo barakorera ku mashini ntazo Eh, byamugizeho ingaruka z'uko bageraga ku bindi bigo nyine bakaba ba nyuma bitewe n'uko hano nta mashini bari bafite zo kwigiraho gusubiramo amasomo ku mwana wa baranyeretse kosimo ni ikibazo kuko nta muriro w'amashanyarazi ubarizwa muri aka kagari kabo ka rurara umurenge wa mushonyi mu karere ka rutsiro ni ikibazo nyine nawe urabyumva ntawe yahakora gute se ni ugukorera ku ishuri agataha ubwo ntabwo mu rugo yabona uko akora bitewe n'uko mu rugo nta mashanyarazi gahari ngo yige ku mugoroba kuva ni ikibazo kubw'ireme ry'uburezi rikomeje gukendera mu kigo cy'amashuri cya rugaragara barasaba ubuyobozi kubazanira umuriro w'amashanyarazi ijwi rya amerika yagerageje kuvugana na murekatete tirifoze umuyobozi w'akarere ka rutsiro mu butumwa bwe bugufi bwa sms yatwandikiye yagize ati turateganya kwageza amashanyarazi muri uyu mwaka tugiye gutangira kugeza ubu muri rusange nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ibikorwa remezo umuriro igihugu gifite ungana na megawati magana abiri na mirongo irindwi n'esheshatu aho mirongo itanu ku ijana byawo ari umuriro uturuka ku mazi hafi makumyabiri ku ijana ni ingufu zikomoka kuri gazi metane umuriro ungana na gatanu ku ijana wo uva ku bikomoka kuri peteroli umuriro ungana na cumi na karindwi ku ijana uturuka kuri nyiramugengeri naho umunani ku ijana ni umuriro uturuka ku mirasire y'izuba gahunda yo gukwirakwiza amashanyarazi kuri bose iteganya ko muri bibiri na makumyabiri na kane ingo zingana na mirongo irindwi ku ijana zizaba zifite amashanyarazi afatiye ku muyoboro rusange naho mirongo itatu ku ijana zikaba zizakoresha amashanyarazi adafatiye ku muyoboro rusange iminisiteri ntigaragaza imibare y'abamaze kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi hagati muri bibiri na makumyabiri na gatatu gusa muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi igamije kwihutisha iterambere nst 1 biteganyijwe ko mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane abaturarwanda bose bazaba bamaze kugerwaho n'amashanyarazi gloria tuyishime ijwi rya amerika tukiri mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka rubavu noneho hari imibiri isaga icumi imaze imyaka itanu ibonetse ariko ibyayo ni amayobera eric bagira ubusa byifashe biti amakuru ava mu nzego z'ubutegetsi bw'ibanze kuri iyi mibiri ikomeje guteza urujijo aremeza ko imaze imyaka itanu ibonetse kugeza duteguriye inkuru yari imibiri cumi n'ibiri yabonetse mu murenge wa kanzenze bayibika mu biro by'akagari ka nyamikongi ari naho umurenge wa kanzenze wahoze ukorera ijwi rya amerika igera kuri ako kagari yasanze gafunze mu kiganiro n'ijwi rya amerika bwana faustin nkuru nziza uyobora umurenge wa kanzenze yavuze ko icumi muri iyo mibiri cumi n'ibiri ariyo yabashije kumenyekana ko ifite ba nyirayo kugeza ubu ngubu imibiri icumi ah, twamaze kuyibonera amakuru ubu ngubu noneho abemeza ko iyo mibiri ari iy'ababo ubu twabahaye uburenganzira bwo kujya kuyishingura bari kwitegura gushingura hanyuma indi ibiri nayo turacyakomeje ikusanya amakuru kugira ngo nayo ishobore gushingurwa Ah, gusa wenda icyo nakubwira ni uko iyo mibiri uko ari- ari icumi kugeza ubu ntabwo amakuru yatugaragarije ko atari iy'abazize jenoside yakorewe abatutsi ahubwo ari abapfuye mu gihe cya mirongo icyenda na karindwi mu ntambara y'abacengezi ku mibiri umunani hari impande ebyiri zitayivugaho rumwe ni imibiri yabonetse mu kwezi kwa cyenda bibiri na cumi n'umunani mu cyobo cyari mu murima w'uwitwa bonifasi bizimana ruzingo ni nko mu birometero bitatu n'igice kuva hari ikigo cy'umutwe udasanzwe w'abasirikare bazwi nk'abakomando umusaza shahere sebikumi uvuga ko yarokotse jenoside yareze ruzingo icyaha cyo guhisha amakuru no konona ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi avuga ko yanze gutanga amakuru kuri icyo cyobo cyaguyemo abavandimwe be b'abatutsi nyamara inkiko ziza kumugira umwere ijwi rya amerika yasanze bizimana ruzingo ku biro by'umurenge wa kanzenze ari kumwe na bagenzi be ubutegetsi bwari bwabizeje ko bahabwa imibiri umunani bakayishyingura uyu yaduhamirije ko yafunzwe hafi umwaka wose nyuma agirwa umwere ruzingo avuga ko iyo mibiri yabonetse mu murima yari yaraguze na muramu we atazi ko hiciwe abantu nyuma nawe awugurisha abandi biza kuba uruhererekane nk'uko bigaragara mu icarubanza ya bibiri na cumi n'icyenda impamvu ruzingo atatanze ayo makuru yagibwa ijwi rya amerika duhunguka batwigishije ko tugomba gutanga amakuru ko ayo muri mirongo icyenda kugeza icyenda na kane nayo ay'icyenda n'umunani n'icyenda na karindwi ntabwo babitwigishije ko ugomba kuyatanga impamvu ntatanze ayo makuru ni uko abo bantu ba- baguye aho ngaho icyenda n'umunani cyagiye cy'abakengezi None wowe umenya gute ko bahaguye icyenda n'umunani kandi twari tuhaturiye mwabonye babica ubundi twabonye babica indumbi zari zihari aho barwaniye ntabwo wananirwa kumenya ko hari abantu bahari tuvuge nk'inzu niba irimo abantu ugasanga ejo mu gitondo iri- yuzuyemo intumbi isobanurwa ko abantu bakuyemo wowe intumbi warazibonye oya ntabwo nazibonye kuko njye nta nari ndi hafi ariko abazibonye bo bavuze bati izi ntumbi ni izo kwa runaka ntabwo ari iz'icyenda na kane kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hagaragaraga amatsinda y'abantu batandukanye bari baje kuvugana n'umurenge ngo bemererwe gushyingura abo bikekwa ko ari ababo ariko kubona ababyemera kuri mikoro zacu byagoranye hariho abatifuzaga kugira icyo bavuga ku mugaragaro nk'abari mu itsinda ry'abagera muri batanu bari bayobowe n'uwitwa Theoneste Nzirorera yanze kugira icyo adutangariza ariko bagenzi be batubwira ko bari baje gufata imibiri ibiri twaje kumenya amakuru ko nyuma yo gushyira imikono ku nyandiko y'umurenge iryo tsinda ryagiye gushyingura iyo mibiri mu buryo butoroshye ku murongo wa telefone twavugishije nzirorera akimara kutumenya ahita afunga telefone
Halo, halo
oui, umeze ute
sawa.
ni nzirorera teonesite Mm, nzirore karame.
amakuru mfite ko uri bushyingure ejo bimeze gute Ni none.
uyu munsi nibwo urashyingura
Mm, sangahe
saa kumi kuko barimo turi gucukura.
muri gucukura hehe
Tukamagari. Ibya hano kugeza kwa ngarambe nkwara mu musozi.
gitifu yagusinyishije kuri bushyingure
Mm, murashyingura imibiri ngahe
bibiri.
sebikumi baganye inkiko avuga ko babonetse ari abatutsi bishwe mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane avuga ko abishingira ku kubaho bataburiye iyo mibiri harabonetsemo umupira w'ibara ry'umutuku umuvandimwe we yakundaga kwambara nyuma yo gutsindwa urubanza ntarava ku izima Naribwiye abanyamategeko ngo bazatubwire uko byagenda ubwo ntawe bihagaze. Yewe umwanzuro wo gufata njyewe numvaga ko iyo mibiri ari iyacu yagombye gushyingurwa ikajya ahandi ahari bandi bari mu rwibutso.
ku bwa sebikumi kugira ngo habeho ubutabera buboneye hagombye gufatwa ibipimo by'uturemangingo tuzwi nka adn cyangwa dna ubwo rero turagira ngo wenda ubuyobozi bukurikirane iki kibazo badufashe icyo kintu kizagaragara niba ngombwa no gupimwa niba kubaho baza bapime barebe niho twakira intimba natwe kuko iyo umuntu ashyinguwe araruhuka kimwe mu byateye abantu icyo bafata nk'urujijo rukomeye n'imyaka iyi mibiri imaze itarashyingurwa imibiri umunani inkiko zemeje ko ari abavandimwe bo guhitwa esiteri nyirabirayi tubane n'imana akemeza ko bishwe mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi mu ntambara z'abacengezi barimo bavuga ko yari mukeba we mukabaziga umuhungu we igira imbabazi n'umukazana we kobwa n'abandi umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside mu rwanda ibuka wo uvuga ko utigeze umenya amakuru y'iyo mibiri nibwo butumwa bugufi bwana filibert gakwenzire ukuriye uwo muryango yahaye ijwi ry'amerika igihe twari tumubajije niba hari icyo baba bazi kuri iyo mibiri eh abagira ubusa ijwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc tugeza mwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo takisi kombo takisi kombo takisi mugiye gutega amatwi kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini Munenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Madame unavala bien. Eh, unapendeza sana kweli.
imana irarema pe wa mugabo Carmen.
na shoferi aho mwandabiye ubu mwabonye ko umutwe wanjye uvise iforoma nk'imeza cyangwa Oya, ibindi bada.
biriko muraraba ukuri kurigaragaza Mm.
umva nkubwire urasa n'amasimbi usumba amasimbi urasa n'akazuba ka kibiri nka madamu urasa na biki uri mwiza bitangaje uri rukereza rukereza abagenzi iyo nsokozo yawe noneho uwo muntu wagusokoje ntuzamuveho Sha, mbihamije rwose nzamuye ukuboko kwanjye uwo muntu wagusokoje ni uwa mbere muri aka karere mana y'ijuru n'isi navuka pe ewe uwasokoje rero shaha Eh.
ni umunyabuga afise saro de coiffure ngaha iwungu Wake.
umve ni uwa mbere abagore bose bo muri aka karere baratonda bagatonda imbere yiwe kugira barabe yenyene yuko eh, yo tugira abamikazi uravugisha ukuri kuko ni umunyabugo ndetse aha asye niba ari umunyabugo ni undi munyamahanga waje kutwiba ngo umunyamahanga aje kubiba cyane rwose ariko umunsi abanyamahanga kuko bazatuvira mu humuro n'iryari koko hmm? hatinze kugera ariko ngo tuzaba turumbura intangaha bataye iwabo mana yanje
turambiwe abanyabugo baje iwacu bakadutwara imirimo uzi ko baza bakajagata ahantu hose ku buryo nawe ugiye gushakira akazi hose usanga bahuzuye reba nk'uno mushoferi udutwaye nawe ni umunyabugugu vuga buhoro uyu mushoferi ashobora kutwumva nyato dutwara ikizi nyankara gatuye gusa yumva ururimi rwacu aba ni nk'ibirondwe biba byaraje kutunyunyuza amaraso yacu gusa nta kindi dutangure twubahane uramwise igikoko ubu ni ukuvuga ko umukwiye ko ubuntu bwiwe ibyo ntacyo bimbwiye madamu aba bantu ni nk'abacancuro bagenzwa no kutwiba no kudutwara imirimo nta kindi abangaba ntubagore ubabaza ibyo kwisanisha natwe wenda ngo bafate akanya ngo bege indimi z'iwacu sha tu wagira ngo baravumwe baraka sha wa mugabo oya oya oya imana ishimwe ahubwo ko dusitse ku mupaka nari ntabwo kurambirwa no kukumva burakwegeranya ibyo byangombwa byawe na- n'ahandi hoho It- wabibonye ko dushitse ku mupaka
ariko si ibyangombwa byanjye bireba ahubwo Eh.
nabibitse hera wabibutse uzi ko ntabirimo data we ubu ndabigenza gute oya raba neza muri iyo shakoshi yawe hari nawe usanga ariyo biri U- ubona wojabuka gute yewe nibutse ko nshobora kuba ndabyibagiwe muri ya resitora yo kuri gare twahagurukiwe ya ya ya ya ya wumva igize ntera Eh, shofe abe mama uyu papa amesahau vitambulisho vyake nani kule Eh, mugari eh.
Eh, No, no, eh, eh.
yeah, tutakuwa na probleme ku frontier shofe nyine eh, ibitamburisho byangu eh, identite eh, pasiporo eh, pare nyuma eh, ku ku resitora nta kibazo reka ndepoze madamu ubwo turahita dusubirayo tujye kubizana nta kibazo
shofe uravuga ururimi rw'iwacu oya ahubwo n'urw'iwacu muhungu Eh, kumbe watwumvise ivyo twame tuvuga niba ikimukaga imana
Ma, madame sinaona vile mi natumika hapa mu region sana siku mingi miaka mingi na baklinya wanatoka fasi mbalimbali tunapasha tu ukiongea sinaona sasa tunakuwa tuko tunaongea tu mtu anakuwa kunajifunza polepole Ah, ariko rero sh- shofe urabizi se nyine waviramo hano nkasubira kureba ibyangombwa byanjye Mm, uravamo kandi imvura igiye kugwa O- o- oya nta kibazo kandi imvura yemeye kuba gusubizayo imvura ntacyo ijya intwara rwose reka mvemo
Yeah. ahubwo mvugije ukuri yuko isoni rikwishe wamaramaye kubona wa- watutse abantu bose abanyamahanga ukabagira iyondoyondo urashobora gufata uyu mushoferi ukamujyagumba akazi ariko arakora ntubona ko akadufitiye akamaro twese vraiment merci mama kwa kunitetea kabisa sha shofe ntaco nkoze no kuri jewe kuko ndanka aka- akarenganyo iyo kava kakagera wa mugabo iyi taxi wicayemwo ni yande si y'umunyamahanga ni umunyabugo rwose none ntubona yuko akazi akora kadufitiye akamaro twese madamu Mm.
umfunguye amaso neza Eh, data we none nk'ubu ntubona yuko uyu mushoferi wari kuratuka kubera ari umunyabugo ari we yemeye kugufasha kugusubiza inyuma ngo utore ibyangombwa byawe aho nta soni biguteye cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
noneho tujye mu burundi abaturage bo mu ntara ya makamba bataba mu migi batazi ko gufungura ubugari bw'imyumbati bita kambaranga no kunywa inzoga ziva mu bitoki bishobora kubakurura indwara ya diyabete benshi barakibaza ko abayirwara ari abasirimu banywa byeri n'isukari radiyo ijwi ry'amerika yaganiriye na bamwe muri bo yifashishije abakunzi bayo mu burundi inkuru irambuye turayisomerwa na tiyerive ndayishimiye i kigali mu rwanda ahanini ibikarira ahantu bakuze kandi b'abafonksiyoneri aha igiharuro kinini yagifata abo ni ukuyihenda nyine kuko ingwara ntiraba ufise amafaranga gusa n'utayafise biramutumbera benshi gusa bambaye amarori bagoye diyabete ubu umugore aratwara inda amezi icenda akibaruka ukaza wumva ngo uyu mwana yibarutse ngo yavukanye diyabete noneho wumva ariyo abatunzi mugabo kenshi ikarira abatunzi ntibikunda guhotora Abo ni bamwe mu banyamakamba bariko barashikiriza ico bibaza ku gitera indwara y'igisukari. Aho hambere mbere na bamwe bamwe muri iyi myaka baracafatwa n'iyo ndwara aho kuja kwa muganga bakitura barumenyi ngo bararozwe bamwe no gupfa bagapfa bivuye ku kutamenya. Ariko benshi mu banyamakamba barazi ko iyo ndwara ibangamiye amagara y'abantu kandi biramaze kugaragara ko n'ababa mu misozi babangamiwe cane n'iyo ndwara nubwo hari abibaza ko igisukari isukari ari indwara y'ababa mu bisagara n'abasirimu uko kubangamirwa biva cane cane ku kutamenya ibifungurwa canke ibinyobwa bishobora kubatera iyo ndwara benshi bazi ko inzoga z'ikizungu n'isukari ari byo bitera iyo ndwara marora james abatanywa ibyeri byinshi nk'izo ziri fuku n'izo za pirimu ziki twabuze ntanywe n'intunze n'ibisukari byinshi bijya byo mu cayi uyo ntakunze gufatwa n'iyo ngwara ya diyabete akaronka abanyugwagwa si kenshi usanga abanyugwa akarwa bafatwa n'iyo ngwara uyu mutama w'imyaka mirongo itandatu n'itanu atugwagwa ruhiye ntirushobora gutera diyabete na gato mbo arashobora kugwara diyabete igihe hamwe inzoga idahiye ariko akarwa gahiye ntigatera diyabete ntibituma ngwara diyabete gasusa kuko ibisukari biri mu gitoke ntiba vyahiye ngo bishe bikomere e, akarwa gahiye rero ntigatera diyabete uwagendesha imodoka nawe yemeza ko gufungura ivyimbuwe byabanje gutabirwa n'ifumbire mvaruganda aribyo bitera igisukari urabona ubu abantu bafungura ibintu ubwoko bwinshi bw'ifunguro nk'ibi bintu by'amangerejesi ndabyemera cyane byoba bibitera nsamaje jonasi agenda n'indwara y'igisukari we ntiyemera ko hari ibifungurwa bitera igisukari nka mu bi- mu bifungurwa sinomenya ikintu cyoza gitera indwara y'igisukari kuko n'ibiribwa mu bindi mu ishyirahamwe ryishinze kurwanya indwara y'isukari aprepridia mu ntara ya makamba fredi nisubire ariserukira aributsa ko n'ubugari bw'umwumbati bita kambaranga bukundwa cyane imihwi n'imitobe iyivamwo bishobora gukwega indwara y'igisukari nk'abantu bakunda kurya ubugari bimwe bita kambaranga ugasanga barya bunini bagira ngo bariko barabuhaga nabwo nyene irashobora kuba intanduruko yuko iyo ndwara y'igisukari ishobora gutumwa n'ivyo bakayigwara n'abandi umuntu avuze ati imihwi myinshi iki n'ivyo biraba mu ntambamyi bisongera isibe kugira indwara y'igisukari naho yotevye muga bicitutuza n'ingoga mu ntara rero y'amakamba benshi bafungura ubwo bugari bakanywa n'inzoga ziva mu mitobe arico gituma fredine isubire yibaza ko ari iyigwirirana ry'indwara y'igisukari mu misozi mu bayigendana bashika amajana atatu bakurikiranwa n'ishirahamwe serukira mirongo itandatu na batanu ku ijana n'ababa mu misozi samaje jonasi aba ku mutumba wa muresi akaba agendana igisukari ati jewe ibisosa nibyo byankwegeye kimwe gusa mu minsi irenganye nari umuntu nkunda kurya ibintu bisosa isukari narafata nkaribugira nk'intu sinzi ingene nobye- nobigereranya nararya rwose jewe rero niyumvira yuko nzohava ngwara musipa hanyuma ikindi nakunda narakunda amake yajya y'ubwa mbere na mbere siniyumvira yuko yazohava yazamo ingaruka mbi abagendana rero indwara y'igisukari baragira ikibazo co kwivuza tumubajije tuti muraronka ubufasha mu kwivuza nsamaje jonasi yagize ati yo ntabafasha dufise nta n'umwe nta n'umwe kweri twebwe twibereyeho uko nyine tukaza dutungwa n'imana ijwi ry'amerika ryifuje kumenya ko hari aho yifashisha imiti kama kubera kubura amahera nawe yishura ati yo ku bwinshi ku bwinshi nariye yivuza cyane hari n'abandi bandungikira iyindi y'ifu yisekuye nkagerageza kuyinywa nkagerageza kuyifata ariko karaba agahengwe buke buke ngiye kwipimisha kwa muganga ngasanga ni cumi na bine kuri mm, cumi na bitanu nishimwe fredi aremeza ko kwivuza igisukari ku muntu akuze atari coroshe kuronka iyo miti ntibiborohera na gato kuko ni imiti izimvye agacupa kamwe ka insuline kagurwa mu ma- mu bihumbi cumi n'icenda n'amajana cumi n'umunani n'amajana hari n'aho biduga bigashika no kuri mirongo ibiri n'ibihumbi mirongo ibiri na bitatu aho rero kugira umwenegihugu aronka ayo mahera eh, kira kwezi kira kwezi ni beza ngo bimworohere aho rero hari na benshi binanira babonye babuze uko bagira ni ukwivura bagaca babiheba fredi nishimwe aserukira ishyirahamwe ry'abagendana indwara y'igisukari mu ntara y'amakamba asaba abantu kwipimisha iyo ndwara ari benshi nubwo boba bataribona ko ibimenyetso by'iyo ndwara nabyo ni ukunanuka kuma cyane mu kanwa no kuja ku mwanda mutoyi inshuro nyinshi abafashwe n'iyo ndwara nabo bakurikiza impanuro za muganga cyane cyane mu bijanye n'ibyo bafungura inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyahumurije ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma ibihe byiza kuri mwese